ubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivuga iri washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya muri kumwe na fideni yo ngabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu dutega amatwi ya resi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa afurika izindi mfashanyo mpuzamakungu ziriko zirashika mu ntara ya tigre iri mu buraruko bwa etiyopiya inyuma y'aho impande zigwana zisinyiye amasezerano yo guhagarika intambara igisata ca onu citaho ibifungurwa pamu cavuze ejo ku munsi wa gatatu ko amakamyo yacu yashitse muri tigre aciye mu gisagara ca gondor co mu ntara ya amuhara mu gice c'ubumanuko bwa etiyopiya pamu yavuze ko ibindi bifungurwa n'amakamyo y'imiti bigiye gukurikira biciye mu nzira zose zuguruye zigana mu ntara ya tigre aya makuru aje inyuma y'umunsi umwe ikamyo zibiri z'ibikoresho byo kwa muganga n'imiti z'ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge nazo zishitse imekere ku mugwa mukuru w'intara ya tigre mu myaka ibiri iyo ntara yo mu buraruko imaze mu ntambara abantu bagereranywa imiliyoni zibiri n'ibice bitanu baramaze guhunga izo ingo zabo abaharugwa mu mamiliyoni barakenye ibifungurwa hamwe n'ivyankenerwa mu kubaho kwabo kwa misi yose muri afurika kandi ni muri somaliya aho leta yavuze ko itegekanya kongera kugurura amashuri mu bice yigaruriye byahoze mu minwe y'umuhari w'iterabwoba al shababu umushikiranganji w'indero muri somaliya fara sheikh abdulkadir yavuze ko ubushikiranganji arongoye buriko bura byitegurira abajejwe umutekano ba leta hamwe n'imigwi y'abasivile ifatanya nabo barirukanye al-shababu mu bisagara n'uturere turi hagati na hagati muri somaliya kuva mu kwezi k'umunani umushikiranganji abdul kadire yabwijwe rya amerika ko leta izokoresha ubushobozi bwose ifise kugira yigishe abantu bose batagize amahirwe yo kwiga igihe kirekire leta yaramaze no kurungika ibikoresho by'ishure muri leta ya hirshabere ahashyizwe ikirindiro gikuru mu kugaba ibitero kuri al-shababu abdul kader yavuze ko gushika ubu ibice by'abanyesomaliya mirongo ibiri na bine ku ijana aribyo bifise amahirwe yo kuja ku ishure
washington ijwi rya amerika mwebwa hirya no hino ku isi korea y'epfo ivuga ko korea ya ruguru yateye yateye misile balistike yiyerekeza mu mazi yo mu buseruko bw'ico gihugu umukuru w'igisirikare ca korea y'epfo yavuze ko iyo misile yatewe kuri uyu wa kane ariko nta makuru arenze ayo yatanze iyi misiri itewe inyuma y'amasaha umushikiranganji wa korea ya ruguru w'imigenderanire n'ayandi makungu agabishije ko hagiye kuba ibikorwa bya gisirikare muri ako karere mu kwishura ibiriko birakorwa na amerika hamwe n'ibihugu bicuditse muri ako karere hanze y'umugabane wa afurika kandi abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika polonye hamwe n'aba otane baremeranije ejo ku gatatu ko igisasu ca misile caturikiye mu buseruko bwa polonye caturutse ku ruhande rwa ikirere atari ku ruhande rw'uburusiya iyo misile yarishe abantu babiri ariko umuhanuzi mu by'umutekano muri perezidanse ya amerika yavuze ko uburusiya bubifisemo uruhara kuko ari bwo ntandaro y'ibiriko biraba byose mu gutera ikirere umunyamabanga mukuru wa otane jens stoltenberg nawe nyene yabwiye abamenyeshamakuru i buruseli mu bubirigi ko byose biri ku gatwe k'uburusiya kuko bubandanya intambara muri ikirere uwo mukuru wa otani yavuze kandi ko icyo hagarika amasanganya nk'ayo ari uko uburusiya bwohagarika intambara burimwo muri icyo gihugu cya ikirere mu gatondo kejo ku munsi wa gatatu abategetsi ba otani nabo mu bihugu bitunze bihurikiye muri je seti barabonanye mu nama yihuta haruhande y'inama ya G20 yabereye i Bali muri Indonesia baraganira kuri ico gitero inyuma y'Uburusiya intumwa y'Uburusiya muri ONU Dmitry Polinsky yavuze ko ico gisasu catewe hagamije gusomborotsa kugira hatangure intambara hagati y'uburusiya hamwe n'ishirahamwe otani
washington ijwi ry'amerika
mwebwa hanze y'umugabane wa afurika turayabandaniriza mu gihugu ca irani aho leta televiziyo ya leta y'ico gihugu ivuga ko abantu bitwaje inkoho barashe ahari isoko iri mu gisagara ca ize ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu hafa abantu bashika kuri batanu ico gisasu gikomeretsa kandi n'abasivili hamwe n'abajejwe umutekano imvo yatumye ico gitero ceje ku musi wa gatatu kiba ntiramenyekana ndetse n'abakoze ico gitero gushika ubu ntibaramenyekana irani imaze indwi zitari nke mu myiyerekano no gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano televiziyo ya leta ya irani yavuze ko umugwi w'abantu baharurwa mu macumi bakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu ku muhingamo mu bice bitandukanye byo muri ico gisagara ca ize mu bumanuko bushira uburengero bwa irani ibimenyeshamakuru vyegamiye leta ya irani byaratangaje kandi ko ishuri rya seminari bo mu bwoko bw'abashiite muri ico gihugu ca irani bo muri ico gisagara nyene ryaturiwe ricika umunyota
urakoze aroyisi bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abanyagihugu b'abakuru bibe ruhuza u rwanda n'uburundi bo mu karere ka bugesera ku ruhande rw'u rwanda basaba ko bo kugururirwa inzira zindi zitari izo guca kuri duwana barabakingura ngo abantu bari guca kuri duwane bariya bakayerekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo imbere y'igihe nyine bitaragenda ukuba atarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka akayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro baratinya nabo ntibaraza aba ni abanyagihugu b'abakuru bibe ruhuza u rwanda n'uburundi bo mu karere ka bugesera ku ruhande rw'u rwanda mu burundi umugambwe sndfdd wahimbaje ejo kuwa gatatu umunsi mukuru w'intwari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubuzima bubandanya kugorana ku barimyi bo mu ikambi ya murongwe bitewe n'uko kuva mu kwezi kw'icenda gushika uyu munsi atamvura iragwa mu mirima yabo izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubuzima bubandanya kugorana ku barimyi bo mu ikambi ya murongwe iri mu buseruko bitewe n'uko kuva mu kwezi kw'icenda gushika uyu munsi atamvura iragwa mu mirima yabo vedaste ngabo adufitiye ibindi kuri iyi nkuru aba bahinzi bahinga kaseke mburadara karongwe na katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishyimbo amashu ndetse n'imyumbati yumiye mu mirima bitewe n'uko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa kubera izuba ryenda serikaka cyane imirima yose yononekaye nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubu izuba ryobandanye turabona ko dushobora gupfira mu bana kubera michel kabongobongo ni umuhinzi wo mu nkambi ya murongwe igihe yari afite umurima yitwa kaseke avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu ibiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera tuwe ngaha umurongo iwacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu ikigozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cyatatu ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu umuceri twahora tuwugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu ariko ubu tukaba tuwugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu turabona ko ari ibibazo ni ibibazo ni ibibazo ni ukuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma ritwa aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya loni ryita ibiribwa ya pamu yabaga yatinze kuboneka ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni iyo mfashanyo ya haseri iza itebye ijya itebye rero tuca mu gihe tuba twaratebye twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye tuca tu- dukoresha kuza tura- turarya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guha ibihumbi icumi ucumuha cumi na bitanu ayo mafaranga rero niyo ucuza urahereza abana kugira ngo barye Nahimana Mathias numwe mu bahinzi b'intangarugero bo muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye nk'akarorero je nahora ni- nimbura hagati y'itoni eh, n'itoni n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twarimye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha ku- kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku bihumbi mirongo ibiri hama ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri tugaca tuyiko- tuyirimisha ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu ikare zitandatu urumva n'ibihumbi ijana n'itanu ni ukuvuga iminota rero ndiko ndabivuga j- twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori ibiharage eh, vyarumye vyose vyumiye rimwe gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi baho bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'ihinga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Rusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Vedaste Ngabu ijwi rya Amerika Uvira urakoze bedaste tukiri muri kongo impunzi zo mu karere ka masisi mu ntara ya kivu yo mu buraruko zibayeho mu buzima bugoranye kuko atamfashanyo zironka umumenyeshamakuru wacu jimmy shukrani adufitiye ibindi kuri iyi nkuru Izo mpunzi zivuga ko zimaze hafi imyaka irenga itanu mu buzima bubi mu nkambi zitandukanye zahungiyemo muri teritwari ya Masisi. Izo nkambi ni Kalinga, Luke, Lushebere ndetse na Kibabi ziri muri iyo teritwari ya Masisi. Abazibamo bavuga ko bazijemo bahunze intambara z'urudaca zibera muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru. Aba bagaragaza ko hafi y'inkambi ya zose zo mu karere ka Masisi zidafite amazu abereye guturamo bituma benshi muri ibihe by'imvura bahatakariza ubuzima. Mu nkambi ya Kalinga iri mu gace ka Rushebere abana babiri baherutse guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri wa kabiri. Ibi byemezwa na James Muyeye umuturage wo muri ako gace ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika.
saa munani za nijoro ubwo imvura yagwaga ari nyinshi ahitwa rusheberi mu nkambi y'impunzi ihari Eh, imvura yaguye haza gucika inkangu ihitana inzu imwe y'impunzi muri iyo nzu hari haryamyemo umumama n'abana be batatu abana babiri baza kuhasiga ubuzima uwo mumama nawe aza gukomereka cyane ndetse n'undi mwana ubu ngubu bakaba bajanywe mu bitaro i masisi Zimwe mu mpunzi zimaze mu nkambi imyaka irenze ine mu nkambi ya Luke muri Nyamaboko ya mbere zabwiye ijwi rya Amerika ko zahunze ibikorwa by'urugomo bitandukanye bikorwa n'inyeshyamba bikorwa n'inyeshyamba mu duce bari batuyemo. Iyo mitwe ni nka PSLS, Ndime Ndime, Nyatura, Abazungu ndetse n'abandi.
Isha abantu n'ejo barisha abagabo bakaza barabakona ngo na basi Je ku bategetsi ba muno bose buriya baje ari delegasiyo yabo baza kutubomora shefu de groupement ba notable mbega bose baje bari delegasiyo baje kudusenya yahaye aba- abategetsi baruke amadolari ijana ngo imbunzi ziri mu mbago ye ngo ba- babirukane ubwo twabuze iyo tuja twabuze nimba turaja mu biti twayobe Aba basaba ubuyobozi kurangiza vuba ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari ya Masisi bityo bagasubira mu byabo.
icyo turi gusaba kuri guverinoma ya kongo ni ukubera ya- yahagarara mu birere byacu biba- bibaye nabi bitewe n'imi- n'imitwe zitwaje ibigwanisho hasigaye bakareba ko ba- bazana umutekano iwacu tugasubirayo tukongera tugasubira mu buzima busanzwe niko naromba siye badufanyiziye ngufu baturudishe mu mashamba yetu dukamate majembe turime junjari na tatu wiya paruki turugusaba kugira ngo leta natwe dusubize mu mirima zacu badukuyemo ndi kubusaba ngo bwansayidira kabisa bukareba ukuntu bakuramo bariya ba- nanjye nginjira mu shamba ryanjye Tumusifu Emmanuel, umuyobozi w'inkambi ya Luke, avuga ko ikibazo nyamukuru benshi muri bo bafite ni uko bakuwe mu byabo n'abantu bitwaje intwaro bashaka kubanyaga imitungo n'ubutaka bwabo.
ku kibazo cya bano bantu baturutse muri lokarite miyano ba- no muri butsike banyazwe imirima yabo ndetse n'abantu bitwaje ibigwanisho b'aborozi baba- bakareba ukuntu babacira urubanza nibe imirima zibaye izabo bagataha mu mirima yabo niba zitabaye izabo bakazirekera abo bantu borozi ahasigaye umutekano ukaboneka ku baturage kuko bose imirima yose barayifashe zamaze kuba ibikuyu nta muturage wakandagiramo ngo abe yaje gukoramo umushinga Depite Sebishimbo Jean Bosco uhagarariye akarere ka Masisi ku rwego rw'intara avuga ko aba bakongomani barimo guca mu bihe bigoye
abaturage babayeho nabi rwose nta bufasha na buke bafite bamwe barimo gupfa kubera kubura ibyo kurya bakanyagirwa turimo gukora ubuvugizi kugira ngo babone imfashanyo ndetse tugasaba n'ubuyobozi nabwo kugira icyo bukora kugira ngo aba baturage babone imfashanyo rwose kuko barahangayitse urebye abenshi baje baturutse mu duce twa kazinga ngururu ndetse n'ahandi aho baje bahunze imitwe yitwaje intwaro
iyi ntumwa ya- iyi ntumwa ya rubanda yabwiye ijwi rya amerika ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari mu buhungiro bafashwe na leta ndetse hanabeho kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke uri mu turere baturutsemo Nous avons commencé à frapper sur tout.
nibyo ubuvugizi ku nzego zose ni ingenzi cyane kuko urebye aba baturage bose bari mu nkambi ya ruke bahunze intambara guhunga kwabo byababereye intandaro yo kubaho nabi ahangaha mu nkambi
ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya masisi buvuga ko nabwo buhangayikishijwe n'iki kibazo cy'impunzi ziri hirya no hino muri ako gace baraka gabriel akuriye sosiyete sivile nsha muri teritwari ya masisi izwi nka nouvelle sosiyete sivile iharanira uburenganzira bwa muntu uyu ntiyumva impamvu leta itagira icyo ikora mu kuramira ubuzima bw'abaturage bari mu kaga ku imasisi amarira akomeje kuba menshi duhora dupfisha hejuru ibibazo byinshi ngo ko mu byumva ariko urabona cyane cyane abantu bari mu nkambi guturuka amagurupe ya rumega abaho muri masisi hari abatari basubira iwabo bamaze nk'imyaka itanu bakiri mu nkambi ikiyongeyeho nta bufasha babona Ah, urabona kuba dufite ngo muri oso banyungu ugasanga dufite inkambi irindwi ariko imfashanyo ntazo ziboneka kubera ko abantu batapfa kubera iki abantu batasubizwa mu byabo none se igisirikare cya repubulika yacu twiringiye tuzi ko gifite imbaraga none se nicyo cyananiwe kugira ngo kije gutraka ariya magurupe ya rume kugira ngo abaturage basubire mu byabo ntibakomeze kuba mu nkambi tubamenyeshe ko teritwari ya masisi ifite inkambi z'impunzi zirenga magana abiri muri sheferi za bashari bahunde oso banyungu ndetse no muri segiteri ya gatoyi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma tugushimire jimmy abanyagihugu baba ku rubibe ruhuza u rwanda n'uburundi bo mu karere ka bugesera ku ruhande rw'u rwanda basaba ko bugururirwa inzira zindi zitari izo guca kuri duwane asumta kabo yadufitiye inkuru y'imvaho hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u rwanda n'uburundi ifunguye nyamara abaturage bayegereye mu karere ka bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza ni amafaranga yo kwipimisha covid cumi n'icyenda bakwa ku mupaka benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona ijwi rya amerika ryasuye isoko rya kamabuye hari ku wa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa kamabuye mbere y'uko imipaka ifungwa mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu abaturage babwiye ijwi rya amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda kera abarundi bazaga bagahashora amatungo y'imyaka mm, ariko ubu ngubu naho byagaragaye ntabwo bakiza kumva ko bafunguye ariko n'amakuru paka y'uburundi waba yaje kumva ko ashobora kuyaciye kuri duhana ariko ntabwo ntabwo ndabona ntabwo baraza pe ntabwo barabakingura ngo abantu bari guca kuri duwani ba- bariya ba- bakayerekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo nta nubwo ahubwo turanababona Eh, ariko aho bigi- aho intangiriye nta barundi bari bwaze muri rino soko iyo ukomeje kuganira n'abo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri duwane kandi inzira zarabaye nyabagendwa kubera inzara n'amapfa nta- nta bucuruzi buhari ko mwatworohereza tukajya tubona utugeto tukajya nk'i burundi tugahahirana nk'uko twari du- tugahahirana hariyo bashiki bacu hariyo bishwa bacu urumva kandi barafunguye ntimujya bese ukajya wese gute wabona amadolari cumi n'atanu ni inzara ko kwambuka dutanga amadolari cumi n'atanu ahuye n'ibihumbi cumi na bitandatu na magana inani y'amarum- y'amanyarwanda kure kugira ngo uyabone n'iri zuba n'iki gishira ubona aha ngaha ntabwo yapfa kuboneka ibyatworohera ni ibyo guca mu mazi hano ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu ntabwo turabasha kugerayo imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka akayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro baratinya nabo ntibaraza uyu murenge wa kamabuye ukora ku makomine atatu y'uburundi ayo ni busoni kirundo na bugabira kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi n'umwe wa- nabashije kubona wariremye umuyobozi w'umurenge wa kamabuye rwabuhiye jean christophe avuga ko kugeza ubu abaturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana kuva aho bafungurira umupaka urujya n'uruza nta ntabwo ari rwinshi cyane nk'uko byahoze mbere ya bibiri na cumi na gatanu Eh, mbere ya bibiri na cumi na gatanu wabonaga abaturage bahahirana cyane bajyayo kuko wasangaga hari inzira ze- zindi nk'ahangaha k'amabuye hari icyambu cya munzenze Iyi ni inzitizi kujya ku mupaka cumi na bitandatu Eh, urebye rero benshi barindiriye ko ni ibi byambu nabyo by'amaguru babifungura cyane unasanga hari n'imiryango yabo ira ishakanye ugasanga umuntu avuga ati dore umuntu ndi hariya ndajyayo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano ugera kuri duwane kandi uwo ujya gusura ari ku imetero mm, ijana magana ane bakaba bicaye barindiriye ko eh, baza iki- ibyambu nabyo byaza- byazakora nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bakwa cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i burundi cyangwa baza mu rwanda umwe wavuganye n'ijwi rya amerika wari ugiye i burundi avuye mu rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadolari cumi n'atanu yatswe ku ruhande rw'i burundi ngo abashe kwipimisha covid cumi n'icyenda ku ruhande rw'u rwanda bo basabwa amafaranga ibihumbi bitanu ni ukuvuga amadolari hafi atanu y'ikiguzi cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda mu cyumweru cyashize baguverineri b'intara y'iburasirazuba gasana emmanuel w'intara y'amajyepfo kayitesi alice bahuriye na guverineri w'intara ya kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturiye imipaka yombi guverineri w'intara ya kirundo hatungimana ruberi yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambu bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha covid cumi n'icyenda kiranavugwa no ku mupaka uhuza u rwanda n'uburundi kanyaru kuko naho ama- amadolari cumi n'atanu naho abaturage bagaragaza ko bibagoye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu burundi umugambwe sendede fdd wahimbaje ejo ku munsi wa gatatu umunsi mukuru w'intwari ibirori vyatanguriye muri komine mpanda intara ya bubanza umugambwe uri ku butegetsi sendede fdd umenyesha ko ari akaryo ko kwibuka abatanze ubuzima bwabo kugira igihugu kironka amahoro desire yatunga imana dufitiye inkuru y'imvaho iyo ndwi yahariwe intwari ihimbazwa ku kivugo kigira giti bahumure iyo tuvuye turahazi aho turi turahabona dutunganye neza iyo tuja ntituzogwe mu kibira tutazi ibirori byo gutanguza iyo ndwi byugururiwe n'inkuka y'imisa yabereye igifurwe muri komine mpanda intara ya bubanza ni naho hashinguwe abagwanyi ba fdd bamwe bishwe n'igisoda cya leta bagwana abandi bakaba barishanye hagati yabo kubera ugucanamwo kwigeze kwaduka mu bagwanyi ba fdd aho hashinguwe rero abo bishwe hari umusaraba munini wanditseko ngo ntihice ubwoko hica ubutegetsi bubi reveriyano ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa sended fdd nawe nyene yari umugwanyi ico gihe aratanga insiguro y'ayo majambo ibi rero gituma bavuga bati ntiyica ubwoko yica ubutegetsi bubi ni kubera aba- abari barongoye abandi batabitwayemo neza ngira mu madini twumva turiko turigisha tuti umuntu wese w'indongozi niyame ashishoza ntajane nyabahururu nivyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibira mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura bacafata umugwi w'abantu barabica kandi atanakose dogeri baye bahejeje kubica ah, ivyo bikoresho byose byaciye bishika nico gituma rero twama turiko turabivuga tuti ntiyica ubwoko yica ubutegetsi bubi uwarongoye umugambwe uri ku butegetsi arafite icyo asaba abarundi bose atanumwe avuyemwo muri no ndwi yahariwe kwibuka izo ntwari umurundi wese nimba ubu u- ushobora kumara amezi imyaka uryamye ataco winona hariya bitanze yego urashobora kuvuga ngo- ngo ngira nda- ngo ndakaze ngo jewe oya ibuka hariho abantu bitanze kugira ibintu bihinduke kubitiza agatima hanyuma bavuga uti basi umwe babiri naho uba uri mu mu nzego zinyuranye z'igihugu menya yuko wahashitse kubera hari ivyahindutse ibitagenda neza vyose turabibona ibigenda neza vyose turabibona dukosore rero kuko bajya abana bitanze abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazoba mu burundi bazobaho mu mahoro n'umutekano batunganirwe mu byabo no mu babo biza bigomba kasiye atwara ishyirahamwe ry'abakukuru ke mu gisirikare cya kera bamugariye ku rugamba amenyesha ko uwo munsi mukuru utategerezwa kwitwa ukuri uno munsi ni ukuri icyo jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo biraba no mu bindi bihugu aho iwacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho kuja barahenda abantu bakabaha intumbero itariyo muri iryo shyirahamwe babona ko uwo munsi mukuru ufatiye ku ikumira biza bigomba akamenyesha ko uwo mugambwe utwara igihugu uno munsi wari ukwiye kumenya ko ukigwana abo bagwana bari bahagarariye inyungu z'igihugu barongoye uno munsi nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira bati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare ca kera nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwirira ikintu kuri ico noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambwe integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira yuko bohava bavuga kuri twese indwi yahariwe intwari yatanguye guhimbazwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu umugambwe cnddd wahoze ugwana na leta y'u Burundi ushitse ku butegetsi hari nyuma y'imyaka ibiri uhagaritse intambara ivyo navyo vyaturutse mu biganiro vya rusha vyahuza abanyamigambwe n'imihari yose yagwana na leta y'u Burundi vyahavuye bishika ku masezerano ya rusha igenekezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe uko umwaka utashe uwo mugambwe uri ku butegetsi mu burundi urahimbaza uwo munsi mukuru wahariwe intwari uno mwaka ibirori byo gusozera iyo ndwi bikazobera ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi desire atungimana kigali ijwi rya amerika
igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri katari irushanwa rihiga ayandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje radiyo ijwi rya amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino uhatse iyindi muri afurika radiyo yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri afurika ndetse no mu mujyi wa doha muri katari mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara radiyo yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago
Njuti mwese mukunda iradiyo ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya Amerika